turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda naho tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru tubafitiye kuri uno mugoroba mu gihugu c'u rwanda sentare nkuru yanse guha victoire ingabire uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza amatora ya president yo mu kwezi kw'indwi ni uburyo bwo gutsindagira umuntu kugira ngo barebe ko yareka urugamba ariho ariko urugamba ndiho narabivuze n'umugabo wanjye arabizi kuko na mbere uko nza twari twabyumvikanye uvuga nti nshobora guhura n'ibikomeye bishobora gutuma tutongera guhura vuba ruzarangira twubatse igihugu kigendera ku mategeko
uyu ni madamu victoire ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda madamu ingabire atwara umugambwe dalfa umurinzi uwo mugambwe ntiwemewe mu mategeko y'u rwanda mu burundi abakinyi ba ekipe ya dinamo bazotahuka ejo ni nyuma yo gucira hagati imikino ya bale kubera kwanka kwambara visit rwanda kenya yigije inyuma umugambi wayo wo kurungika abapolisi muri haiti aha muri amerika perezida joe biden na donald trump yahoze ari perezida w'iki gihugu bujuje ibitigiri vy'intumwa zo kubimika nk'abakandida y'imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu idonido y'ano makuru yose ni mu kanya isase musangwa ikaze kandi namwiriwe reka amakuru yacu tuyahere muri mozambique abantu bagera kuri bane bahitanywe n'igihuhusi citwa filipo ico gihuhusi cageramiye intara ya inambane iri mu bumanuko bwa mozambique kikaba cakomerekeje umuntu umwe fide niyongabo aratubwira ibindi ico gihuhusi carasambuye amashure n'inzu abanyagihugu babamwo mu bice ingenzi zigendera vya tofu na bara vyegereye ibahari indien imikuba y'amazi yarasambuye ubwato butari buke mu bice bimwe bimwe amabarabara ntarengana abategetsi bo mu bice ico gihuhusi caciyemwo batangaje ko cageramiye umuyaga nkuba n'uburyo bwo guhanahana amakuru igihuhusi filipo kibandanya gusinzikaza intara ya inambane ni mu gihe imvura irimwo imiyaga ikomeye ibandanya kugwa muri iyo ntara ingaruka z'igihuhusi filipo ziza ziriko ziribonekeza ku mugwa mukuru wa mozambique maputo hamwe no mu bice biri mu micungararo yawo
fidela niyo ngabo urakoze tuve ngaho muri mozambique tuja muri kenya aho ico gihugu cegeje inyuma umugambi wo kurungika abapolisi baco baja gufasha haiti kugarukana amahoro n'umutekano thomas kamirindi arabandanya itariki ya mbere y'uku kwezi perezida william ruto wa kenya na minisitiri w'intebe wa haiti ariel henry bashyize umukono i nairobi ku masezerano yemerera kenya kohereza abapolisi igihumbi muri haiti kuyobora umutwe mpuzamahanga umuryango w'abibumbye uzashyirayo henri yabaye atarasubira i poro prince umurwa mukuru we imitwe yitwara gisirikare iba yigaruriye igihugu ifata ibibuga by'indege mpuzamahanga bikuru bikuru ibigo bya polisi na gereza nkuru bareka abafungwa barenga ibihumbi bine baritorokera iyo mitwe yavuze kandi ko henri agomba kwegura ku wa kabiri henri utaratahuka kugeza ubu ari muri puerto rico yatangaje ko yeguye koko nibyo byatumye kenya ifata icyemezo ivuga ko nta rwego rw'ubutegetsi ruri muri hayiti rwabakira leta zunze ubumwe za amerika isanga nta mpamvu kenya yatinze umugambi wayo wo kohereza abapolisi muri hayiti itangaza ko yizeye ko bazagenda vuba vuba hayiti ikimara kubona ubuyobozi bw'inzibacyuho niyo izatanga imari nini ku ntumwa za loni zizajya muri hayiti yiyemeje gushyiramo amadolari miliyoni magana atatu ibindi bihugu byo biragenda bitseta ibirenge loni ivuga ko bimaze kuyigezaho amadolari hafi miliyoni cumi n'imwe yonyine gusa
ijwi rya amerika turabandanye n'amakuru tubafitiye aha muri amerika perezida joe biden na donald trump yasubiriye baraye bujuje ibitigiri vy'intumwa so kubimika nk'abakandida b'imigambwe yabo umwe n'umurepublikane wundi wundi n'umudemokrate ni mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa cumi na rimwe kuno mwaka thomas kamirindi amatora y'amajonjora imbere mu mashyaka y'abademokarate n'abarepublikani yatangiye mu kwezi kwa kabiri aracyakomeza kugera mu kwa gatandatu gutaha ariko kandida biden wo mu bademokarate na trump bo mu barepubulikani bakuyemo abandi bose basigayemo bonyine gusa bombi batsinze n'amajonjora yo mu ijoro ryo kuwa kabiri yabaye muri leta za hawaii georgia mississippi na washington byatumye biden arenza umubare w'intumwa igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani yari akeneye na trump arenza igihumbi na magana abiri na cumi na batanu ba ngombwa amajonjora narangira amashyaka yombi azakoranya intumwa zabo mu nama kaminuza bita convention mu cyongereza zizimika ku mugaragaro abakandida bombi abarepubulikani bazakoresha iyabo mu kwa karindwi naho abademokarate bazayitumiza mu kwa munani biden na trump bongeye guhatana mu matora nko mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni ubwa mbere mu myaka mirongo irindwi abakandida babiri bahuriye mu matora y'umukuru w'igihugu inshuro ebyiri zikurikiranyije thomas kamirindi urakoze israel nayo yishe umurwanyi w'umurwi wa hamas muri libani fide niyongabo aragarutse ibinyamakuru vya leta ya liban vyatangaje ko abishwe bava mu ikambi y'ahitwa rashidiye bivugwa ko umugwi hamas ukoreramwo cane igisirikare ca israel kuri uyu wa gatatu catangaje kandi ko cakoze ibitero vy'indege z'ingwano mu gisagara ca kan yunis kiri mu bumanuko bw'igihugu cavuze kandi ko inteko zaco zigwanira ku butaka zakoze ibitero mu gice co hagati mu ntara ya gaza ni mu gihe israel iriko igerageza kuzimanganya umugwi hamas inteko za israel mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri zarishe abanyapalestina babiri mu mihana y'ahitwa al jib hafi y'igisagara ca yeruzalemu ni nyuma y'uko igipolisi ca israel gitangaje ko umugwi w'abanyapalestina batanu bariko batera amabombe ku ibarabara rikuru inteko za israel zarishe umuhungu w'imyaka cumi n'ibiri mu guhangana kwabereye mu ikambi y'impunzi iri ku nkengera z'igisagara ca yeruzalemu
barakoze bagenzi bacu fidel niyongabo hamwe na thomas kamirindi kuri ano makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yacu tuyahera mu butungane bw'u rwanda muri ico gihugu sentare nkuru yanse guha uburenganzira madame victoire ingabire bwo kwiyamamaza amatora ya perezida victoire ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda yabwiye abamenyesha amakuru barimwo asumta kaboyi ko ingingo ya sentare nkuru y'u rwanda yerekana ko u rwanda ari igihugu kitagendera ku mategeko asumta kaboyi iyo mvuze ko tutari twubaka igihugu kigendera ku mategeko niba imba mvuga kuko niba hari itegeko nshinga dufite niryo tegeko riruta ayandi yose niryo ryakagombye kubahirizwa kuba rero ritubahirijwe rero iki ni ikimenyetso kigaragaza nyine ko tugifite urugendo rurerure kandi urwo rugendo ndacyarurimo igihe cyose ngihumeka madame ingabire victoire yavuze aya magambo agisohoka mu rukiko rukuru rwanze kumuhanaguraho ubusembwa mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo ingabire victoire yari yasabye urukiko ko yahabwa ihanagurabusembwa nyuma y'imyaka itanu yari amaze ahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu mu iburanisha ryo ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ingabire yari yagaragarije urukiko ko impamvu yarwiyambaje ari uko yubahirije ibyo yasabwaga byose nyuma yo kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yavuze ko impamvu ashingira abasaba guhanagurwaho ubusembwa ari uko imyaka itanu iteganywa n'amategeko yarangiye kandi impanuro yahawe n'ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora rcs yazubahirije gusa ubushinjacyaha ntibwemeranijwe na ingabire kuko ubwo bwatangazaga ko ingabire adakwiye guhabwa ihanagurwa busembwa kuko nyuma yo gufungurwa hari ibyo yategekwaga n'iteka rya perezida wa repubulika ryamuhaye imbabazi atubahirije ibyo yasabwaga burimo kwitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri kwezi ubushinjacyaha kandi bwanagaragazaga ko ingabire yakomeje kwifata nk'umuyobozi w'ishyaka fda inkingi n'ishyaka darifa umurinzi kandi yose ari amashyaka ataremerwa n'amategeko y'iguhugu bityo ko adakwiye guhabwa ihanagurwa busembwa mu gufata umwanzuro warwo kuri uyu wa gatatu urukiko rwategetse ko adakwiye guhabwa ihanagurwa busembwa ahubwo rwavuze ko agomba kubanza kwikiranura n'ibyo asabwa n'iteka rya perezida mbere yo gusaba ihanagurwa busembwa ukurikije ibyo urukiko rwatangaje mu isomwa ry'urubanza ko ingabire akwiye kubanza kubahiriza ibyo yasabwaga bikubiye mu iteka rya perezida wa repubulika ryamuhaye imbabazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aho urukiko rwasobanuye ko iteka rivuga ko ingabire agomba kubahiriza ibyo yategetswe muri iryo teka birimo kujya yitaba ubushinjacyaha mu gihe cy'ukwezi kugeza igihe yari asigaje iki gifungo kirangiye ni ukuvuga ko ingabire azaba arangije ibyo yasabwa n'iteka rya perezida umwaka utaha wa makumyabiri makumyabiri na gatanu ari nabwo igihano cye yari kuba kirangiye iyo aguma muri gereza wongeyeho imyaka itanu kugira ngo uwarangije igihano cyangwa se uwahawe imbabazi abe yasaba ihanagurwa busembwa usanga ingabire yazongera gusaba gukurirwaho ubusembwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu icyemezo cy'urukiko cyababaje ingabire cyane ariko atangaza ko adacitse intege kuba ubutabera bw'igihugu cyacu budashobora kwigenga niba mvuga kuko ntabwo ushobora kumva ukuntu ababuranyi bombi bemeranywa ku kintu ari ubushinjacyaha ari nanjye urega tukabyemeranywaho ko imyaka itanu ishize ariko urukiko rwo rukavuga ngo ntabwo imyaka itanu ishize ntabwo ntabwo bishoboka ntabwo nemeranywa n'ibyo umucamanza avuze kuba avuze ngo kuba hari iteka rya perezida wa repubulika akaba ari rijya hejuru y'itegeko kandi urebye mu itegeko nshinga ingingo ya mirongo ine na gatanu ubusumbane bw'amategeko n'iteka biratandukanye rero bigaragaza nyine ko urugamba niho rufite ishingiro iyo mvuze ko tutari twubaka igihugu kigendera ku mategeko niba imba mvuga ntabwo nshobora guceceka kuko icyo ndimo ni ikihise ni iki cyo kugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko ingabire yari yasabwe guhanagurwaho ubusembwa ngo azabashe kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite ategerejwe muri uku kwezi kwa karindwi uyu mwaka kuri ibi hiyongeraho kuba yanaba abasha no gusohoka mu rwanda kuba amaze imyaka cumi n'ine ntabona umugabo wanjye arwaye nkaba naranditse nsaba ngo njye kumusura bakabinyima nk'ubu ntari nizeye ko bajya kumvuga uburenganzira bakabinyima ntekereza ni uburyo bwo gukomeza gutsindagira umuntu kugira ngo barebe ko yareka urugamba ariho ariko urugamba ndiho narabivuze n'umugabo wanjye arabizi kuko na mbere ko nza twari twabyumvikana mvuga nti nshobora guhura n'ibikomeye bishobora gutuma tutongera guhura vuba ruzarangira twubatse igihugu kigendera ku mategeko ruzarangira twubatse u rwanda rugendera ku mahame ya demokarasi ruzarangira uburenganzira bwa muntu bwubashywe muri uru rwanda rwacu icyemezo cyane birababaje cyane ntaganda bernard nawe wari uherutse gusaba urukiko rukuru kumukuriraho ubusembwa kuri mikoro y'ijwi rya amerika ntaganda yagaragaje ko nta cyizere afite icyemezo cyafashwe n'abo bacamanza njye nicyo n'ubundi nari niteze ndumva rero nta nta kintu gisa nk'aho natunguwe rwose niba wari ukiteze se ubwo umuntu ntiyavuga ngo wataye umwanya ujya gusaba nawe ko uzabikurirwaho wakabaye warabyihoreye ibi dukora ni mu rwego rwa politiki tuzi neza ko mu rwanda dufite ubutabera cyangwa se abacamanza nibyo bita mu gifaransa ko bari muri arezidansi suruveye mu kinyarwanda tugenekereje twavuga ko ari abacamanza cyangwa ubutabera buri mu nzu y'igihome twebwe niyo dutanze ikirego nka kiriya nzi neza rwose ko ikizavamo ni nka kiriya cyemezo bafatiye madamu ingabire umuntu aba agira ngo ateze ubwega nyuma y'urubanza madamu ingabire victoire yabwiye itangazamakuru ko ashobora kongera kwitabaza abanyamategeko be nibura nyuma y'imyaka ibiri akaba yagaruka muri uru rukiko cyangwa kwitabaza urukiko rw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba ntitwabashije kubona umuvugizi w'ubushinjacyaha ngo tubwire ko bakiriye umwanzuro w'urukiko kuko inshuro zose twamuhamagaraga kuri telefone ye ntiyabashije kuyitaba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali voice of america ijwi ry'amerika rihuza abantu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu gihugu c'u burundi abakinyi b'umurwi wa dinamo wavuye mu mahiganwa ya bale kubera kwanka kwambara imyambaro yanditse ko visit rwanda bazotahuka ejo kuwa kane ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha amakuru mu bya siporo desire hatungimana i kigali mu rwanda desire amakuru y'uko dinamo azoshika abakinnyi ba dinamo bazoshika ejo uyazi ko iki bazoshika sangapi
ego urakoze diane kuva muri ejo twatangura kumenya ko abakinnyi ba dinamo bazoshika ibujumbura wa kane ndetse mirongo itanu biteganije ko baguruka mu gisagara cya johannesburg muri afurika y'epfo isaha indwi n'iminota cumi n'itanu y'ijoro bagashaka kureba amasaha i burundi kandi bakazororerwa n'indege ya kenya mu gihe twatumenyereye yuko mu mahiganwa ya bari batwarwa n'indege ya rwandeya bujumbura tubajije abantu kuza kwa dinamo batumenyeshe yuko biteguye kuzoza kwakira uwo mugwi kuko ibyo waberetse uraberetse yuko utanguye neza kandi ushobora kubandanya neza amahiganwa iyo batabihambanye bituma batakomeza muri aya mahiganwa
abo bavuga ko bitegure kuza kubakirana abakina abakunzi babo bazaba bari ku kibuga citiriwe melchior ndadaye canke ni kubakira bisanzwe kubaha karibu mu burundi bitegure kubakira gute
oya diane eh, abo twavuganye cyane cyane ni abakunzi ba dinamo mbere harimo n'abakunzi b'inkino muri rusange eh, igitangaje ni uko mbere n'abakunzi babo ari umugurane n'abo twavuye kugira yuko ntabwo ategereza kutumenya ku kibuga cy'indege nationale kugira bereke abo bakinnyi kugwaruka n'uko eh, ibyo ibyabashikiye atari bishatse ibyabashyikiye byavuye mu burongozi bwa basketball atari babikoze bakaza bagiye kubatera intege kuko batahanye agahinda kenshi kubona batashoboye ku- gukomeza mu mahiganwa barimo ya ban aricyo gituma rero abakunzi ba basketball muri rusange n'abakunzi b'inkino bahanye gahunda y'uko ejo isaa saba n'iminota mirongo itanu bose baza bari ku kibuga cy'indege kugira bakire abo bakinnyi ba dinamo hari amakuru avugwa ah, ko mu mu runani ruhurikiyemo amakipe atandukanye mu burundi ya basketball ariyo febabu hari abari mu nzego nyobozi zifata ingingo muri urwo runani bariko baratanga imihoho vyoba ari ivyo gadesire
Ah, nibyo cyane diane bariko baratanga Eh, mbere kubera basketball burya kenshi ishingira ku bakiri bato cyo mu burundi bita amatuta Eh, ni ukuvuga yuko eh, hari umwana yahoze ari umuyobozi akomeye cyane wo mu gihugu cyacu. akaba mbere yanonosoye amashuri y'ibya siporo muri kaminuza y'uburundi akaba rero yari agize iterambere desire urashobora kuraba ko wegereye telefone neza kuko turiko tukumva nabi
Hmm. ego diane sinzi kumenya mu nyumva yego ubu turakumva bandanya ariko ucuguma uko umeze kugira ngo dushobore kubandanya twumvikana
ego ego diane ariko ndavuga nti eh, basketball mu bisanzwe ihera mu matuta ubwo arajejwe rero ayo matuta ni ariko ajejwe iby'iterambere rya basketball mu burundi ni ukuvuga bajya abana bakiri bato eh, ni umuntu w'umukinnyi azwi cyane yabaye mu mugwi w'urunani akaba yanonosoye ivyigwa vya education physique sport muri universite y'uburundi Ni umuntu rero afasha cyane urwaruka kugira kuzamura impano z'uburundi ariho humva hava abo bakinnyi yatanze ibyungo ivete yubahwe ajejwe ibya basketball ya basketball bakina ari batatu batatu eh, bayita basketball a trois hanyuma hariho yusufu sha ajejwe ibigega akaba armani sabwe yarajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru asanzwe ari umunyamesha makuru w'inkino mu burundi afise n'ikinyamakuru cyitwa akeza akaba ariho na nahinya eh, eh, nshimiye michel ajejwe iby'igisata eh, kibarizwamwo iby'imigenderanire na diaspora ni ukuvuga abarundi baba hanze y'uburundi ariko bakurikirana basketball yo mu burundi Eh, simbare olivier nawe akabaza yiyongera kuri abo bandi kuko we yari yatanze imihoho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize biravugwa ko n'abandi bo bari mu nzira eh, abariko baratanga imihoho ni benshi ni benshi eh, kuko ibyabaye muri basketball n'abantu bake bashobora kubitahura
I- abagize inzego nyobozi za febabu hari kete bandikiye ah, uwitwara ariwe ah, jean paul manirakiza bamusaba inama yihutirwa iryo kete muri make ririmwo ibiki
Eh, eh, eh, ni kete ni kete hanini ahanini gishimikiye ku ku igenzurwa ry'uko ubutunzi bukoreshwa Icya- icyo bita audite ni audite yakozwe isabye isabwe n'abagize assemblée générale isabye n'inama y'abayobozi ya federation de basketball mu burundi iyo audite rero yarakozwe hanyuma barayiga mugabo ntibaheza ngo babinonosore haca hajamo urwo rugendo rwa dinamo O, bandikiye ikete rero ikete rya- ku matariki twabonye ni ikete ryanditswe itariki zine z'ukwezi kwa gatatu aho basaba apotre maniakiza jean paul arongoye ishyirahamwe rya basketball mu burundi eh, yuko mu minsi itarenga mirongo itandatu yoba yatumye ko inama idasanzwe imyamaruko koma ya basketball eh, kugira barabe ibiri muri iryo muri iyo muri iryo genzurwa ry'ubutunzi rya- ry'ishyirahamwe rya basketball mu burundi ahavugwa yuko hanyurujwe amafaranga menshi cyane ibitigiri ntibabihuriza ko bamwe bavuga amafaranga agera ku bamiliyaridi abandi bakavuga amamiliyoni abashika mu magana amajana ane cyangwa arenga Eh, nibyo rero bagomba ku- kwiga ariko ugiye kubaza hirya no hino uganirira na bamwe ba perezida ba- barongoye ama basketball mu burundi urumva ko hariho akantu eh, kuba katumye kaza katumwe n'iyo dinamo ibyashikiye dinamo bakaba mbere hari abakubwira bati "Twi- twibaza yuko iyo nama azoyisohoka mu mahoro bakakubwira yuko hari ababona yuko azohava akurwa cyangwa agatangira imihoho muri iyo muri iryo shira- Urakoze eh, muri iyo nama abantu benshi barindiranye igishyika cyinshi ataburamenya igihe izobera ariko bakaba bamusabye ko iminsi idashobora kuranga mirongo itandatu urakoze cyane desire hatunga imana turongera amakuru yacu ari imbere tukabamenyesha Murakoze cyane.
yuko ego aha washington dc twarongeye jean paul manirakiza atwara febabu kugira ngo tumubaze bimwe mu vyagiriji biriko biramuvugwa ko ariko ntitwashoboye kumubona yari yatwemere ko hava ashobora kuduha ikiganiro gushika tugitegura ivyano makuru ntitwari bwamuronke nitwamuronka turaza kubabwira ico aza kubivuga tumire amatega tuhama duce tubandanye amakuru yacu dusubire ku yindi migarabane icegeranyo gishasha cashizwe ahabona muri Australi- eh, muri australia cerekana ko abimukira muri ico gihugu bahembwa amafaranga make kurusha bakavukire b'abanya-australia fidel niyongabo niyo nkuru yaduteguriye yindi ishyirahamwe ryigenga ryita ku iterambere the committee for economic development of australia niryo ryatunganije ico cegeranyo ryasanze abimukira kenshi bakora ubuzi buri munsi y'ubuhinga n'ubumenyi basanganywe kandi kenshi bakumigwa ubushakashatsi iryo shyirahamwe ryakoze bwerekanye ko imishahara y'abimukira bamaze hagati y'imyaka ibiri n'itandatu baba muri australia iri munsi y'abavukiye muri ico gihugu bakorana hafi y'ibice cumi ku ijana iyo raporo yasanze abatakaza cane ari abimukira b'abapfasoni bafise impapuro z'umutsindo z'amashuri ahanitse ya kaminuza muri rusangi bahembwa ibice mirongo itatu na kimwe ku ijana munsi y'abapfasoni bavukiye mu gihugu bafise ubuhinga n'ubumenyi bingana abatunganije ico cegeranyo basavye leta ya australia kutirengagiza ubuhinga n'ubumenyi bw'abimukira baturutse mu bice bitandukanye vyo kw'isi ivyo kugira bifashe gutorera inyishu ikibazo co kubura abakozi b'incabwenge hamwe no mu ntumbero yo kugwanya ikumira ryibonekeza ku kazi basavye kandi ko abimukira bofashwa kuronswa ubumenyi kurushiriza bw'ururimi rw'icongereza melinda cilento ni umuyobozi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ryakoze ubwo bushakashatsi kuri uyu wa gatatu yabwiye televiziyo ya leta ya australia ko ingingo zihuta zikwiye gufatwa melinda cilento agira ati What we're finding is people who come from non English speaking backgrounds are the ones who are really struggling. and ibyo that's tubona one ni of the uko reasons why- abantu baza bavuye mu bihugu bitavuga ururimi rw'icyongereza aribo bagira ibibazo ni imwe mu mpamvu bakeneye kongereza ubumenyi bwabo mu bijyanye n'ururimi rw'icyongereza abo bantu barakeneye gukarisha ubwenge n'ubumenyi bwabo ku bijyanye n'urwo rurimi mu gihe baba bashyitse ku butaka bwa australia ubushikiranganji bujejwe akazi muri australia ntiburishura ku cegeranyo catunganijwe n'ishyirahamwe the committee for economic development of australia yamara mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye ubwo bushikiranganji bwarasohoye imigambi yabwo ku bijanye n'abimukira
ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika
ijwi rya amerika tugaruke gato kuri politike ya amerika mu ijambo ryitwa state of the union address mu congereza perezida wa amerika joe biden yashikirije abanyamerika n'amakungu ku munsi wa kane yarakiriye swede nk'umunyamuryango eh, agira mirongo itatu na kabiri mu ishyirahamwe ry'ibihugu byishinze kwivunira umwansi hamwe otan ni umuryango rero wa gisirikare wo kurengera hagati wo kurengerana hagati y'ibihugu vya amerika n'amajaruguru y'uburayi y'uburaya y'uburaya yagi- none ariko uwo muryango wagiye waguka gute iryo shamwe ryagiye ryaguka gute mugenzi wacu thomas kamirindi yabiduteguriye otan cyangwa se organisation du traité de l'atlantique nord mu gifaransa nato north atlantic treaty organization mu cyongereza yavukiye mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda uwo munsi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu cumi na bibiri bari bakoraniye mu nyubakwa ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga nibwo bashyize umukono ku masezerano shingiro y'umuryango bibiri ni ibyo ku mugabane wa amerika ya ruguru ari byo kanada na leta zunze ubumwe za amerika icumi ni ibyo ku mugabane w'uburayi ari byo ububirigi denmark ubufaransa islande ubutaliyani luxembourg norvege ubuholandi portugal n'ubwongereza ejo bundi ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane suwede yabaye ku mugaragaro umunyamuryango wa mirongo itatu na kabiri ibendera ryayo ryazamutse bwa mbere ku cyicaro gikuru cya otan i buruseli mu bubirigi ku mugoroba w'uwo munsi hano i washington perezida joe biden n'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress bayihaye karibu mu ruhame bakomera amashyi menshi minisitiri w'intebe wayo ulf christerson bari bakiriye We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, mu mwaka ushize twakiriye finland mu muryango none uyu munsi mu gitondo suwede nayo yinjiyemo minisitiri w'intebe wayo ari hano muri iri joro ikaze ikaze ikaze bwana minisitiri w'intebe murakaza neza muri otani umuryango wa gisirikare wa mbere ukomeye mu buryo bwari butarabaho ku isi Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen.
politiki yo kwagura otan ikubiye mu ngingo ya cumi y'amasezerano shingiro yayo ivuga ko imiryango ikinguye ku gihugu cyo mu burayi icyo ari cyo cyose cyujuje amahame akubiye muri aya masezerano kandi gishobora gutanga umusanzu wacyo ku mutekano wo mu gice cya atlantika ya ruguru kugira ngo cyinjiremo buri munyamuryango wese agomba kubanza kubyemera kuva ishinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda otan yagutse kugeza ubu mu byiciro icumi ku nshuro ya mbere yinjije ubugereki na turukiya mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kabiri hakurikiyeho ubudage bw'uburengerazuba mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu bwaje kwiyongeraho na repubulika y'ubudage bw'uburasirazuba kandi bugumamo bumaze kongera kuba igihugu kimwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda esipanye mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri repubulika ya ceke hongiriya na polonye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda bulgariya estoniya letoniya lituwaniya rumaniya slovakiya na sloveniya mu bihumbi bibiri na kane albaniya na korowasiya mu bihumbi bibiri n'icyenda montenegro mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi masedoniya ya ruguru mu bihumbi bibiri na makumyabiri finland mu mwaka ushize na suwede rero ejo bundi ku itariki ya karindwi y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri iki gihe kandi ibindi bihugu bitatu bosniya erizegovina georgia na ukraine byasabye otan kubyakira ijwi ry'amerika intego ya mbere ya otan yari iyo gukumira urss repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete y'icyo gihe kugira ngo idakomeza gukwirakwiza politiki yayo ya gikominisite ku isi none bimwe mu bihugu byo mu burayi bw'iburasirazuba urss yagenzuraga na bimwe mu byayihozemo esitoniya letoniya na lituaniya byisangiye otan mu gihe n'ibindi nka georgia na ukraine nabyo byari biyirimo bitegereje kwinjiramo nanone kandi n'ibindi bihugu byari bifite politiki yo kutegeraho bibogamira finland na suwede birayiretse byishyira munsi y'umutaka wa otan indi ntego ya otan ari nayo ikomeye ikubiye mu ngingo ya gatanu y'amasezerano shingiro ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe ko bagomba rero kumurwanirira mu ijambo yavuze mu muhango wo gushinga otan mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda wari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika icyo gihe harry truman yasobanuye ko bitanyuranyije n'amahame ya onu
muri aya masezerano ya otani twiyemeje gukorana n'amahanga twubahiriza amasezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye twiyemeje kwirengera twese hamwe cyangwa buri wese ku giti cye igihe hari uduteye n'intwaro nk'uko ingingo ya mirongo itanu na rimwe yayo abyemera mu mateka y'isi nta muryango w'ubutabarane bwa gisirikare munini nka otan wigeze ubaho nshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
ijwi rya amerika washington dc n'amashinga amateka ya amerika uno munsi kuwa gatatu yemeje itegeko rishobora kwankira urubuga tiktok gukorera muri amerika n'iyo sosiyete iri mu bushinwa urubuga tiktok rwegukira ariyo bayiti danse itagurisha imitahe ifise muri urwo rubuga rukoreshwa n'abakiri bato benshi fidel yongabo abashinga amateka amajana atatu na mirongo itanu na babiri bemeje iryo tegeko mu gihe mirongo itandatu na batanu bataritoye byerekana ko ryashigikiwe n'abashinga amateka batari bake bo mu migambwe yombi uko ari ibiri y'abademokarate n'abarepubulika abarepubulika ijana na mirongo icyenda n'indwi n'abademokarate ijana na mirongo itanu na batanu nibo baryemeje abataryemeje ni abarepubulika cumi na batanu n'abademokarate mirongo itanu iryo tegeko muri iki gihe rica rija mu nama nkenguzamateka perezida wa amerika joe biden yavuze ko azoritera kw'igikumu bizotuma isosiyete ByteDance rigurisha TikTok mu kiringo c'amezi atandatu atari uko izoca yankigwa gukorera muri Amerika abashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri Kongre ya Amerika bafashe umugambi wo kubuza TikTok gukorera muri Amerika kubera impungenge bafise ko leta y'Ubushinwa ishobora gutegeka ishirahamwe yegukira ByteDance gutanga amakuru yerekeye abanyamerika imiliyoni ijana na mirongo irindwi bayikoresha abashinga amateka n'abakenguza amateka bo muri kongere ya amerika batangaje ko impungenge zabo zumvikana kubera amategeko yerekeye umutekano y'ubushinwa asaba amashyirahamwe gukorana na leta y'icyo gihugu ku bijyanye no gutororokanya amakuru yerekeye iperereza nyamara tiktok imaze igihe ihakana ko ikoreshwa na leta y'ubushinwa mu ntumbero yo gusuma urusaku ku banyamerika
akanoga duce dusozera amakuru yacu n'umugoroba mwakoze kudutega abiri diane nahazuye mari kumwe kuri mikoro abakozi badufashe muhinga bw'ivyuma nadia tahana enjeniyeri bari kumwe etienne karekezi niwe yari aduhagarikiye twembi tubifurije